بسم الله الرحمن الرحيم فن التعامل بين الزوجين كتاب الاعتذار عند الخطأ بامن نتر إن شاء الله اتففن ركو همة ججو أن نمبل ليس وانجا مخنا دندئين من لفكاو ججر دوبا نمبل ليس وانجا مخنا كلماتنا دبتو أبو داف فسدت السماوات والأرض dachiifsamiin baddee namni halaaka guddaa walitti fida kalimaa xiqqoo tana jechuun annin balleeyse waan jedhamu kan haganuma dubbatuu dhabuudhaaf alaamanni bada jechuudha duuba manni faca'ee ilmaan facaasanii kabajaa jidduu isaanii jirtu facaasanii jaarsaaf jaarsummaa fi jaartummaa waan jedhamu facaasanii soddummaa dur jidduu ormaatitti argamte facaasanii. wajji jireenya gartee isaanii facaasanii dasii ilmaan isaaniitillee dhoowwan jechuudha duuba sababaa kanaan الاعتذار عند الخطأ ولا تكابر جاندوبا ولا تكابر قدت اللالين وان قدت اللالين تكيست ملالي أنم بليس جدوبا الاعتذار أسرع الطرق لصفاء الود بين الزوجين gidee himatuun rakkoo himatuun awwaan akkanaan hin balleessi jedhanii lafa kaa'uun irra ariifataa karaadhaati ka jaalala jidduu jaarsaaf jaartiidhatti akka ajaa'ibatti ibsee maashoo bareedaa godhee lafa namaa kaa'u jaalala qulqulliisaa fi ifaa akka maashoodhaa ka aara hin qabne garte qulqullii jechuu maashoo guyyaa duraa bitan. ka qabsiisan gaa akkasumatti ilaali jee bara jaalala bareedduu qulqullii iftuu akkasii lafa namaaf kaaya jee duuba annin balleeyse bar ebaliyootiyya ebaluukiyya yoo jee duuba faqsil al'aalaama bikalimaati lictizaar laalaa laalaa jidduu teeysanitti argamte kalimaa cuzrii himatuudhaa rakkina himatuudhaa tanaan dhiqii balleeysi jee duuba namni yeroo hammeenyi tokko itti dalagame ni laalata akka malee garaan isaa dhukkubsata qalbiin isaa isa cabxi cabina qalbiidha dhukkuba garaadha bowwoo mataadha kana hunda dhiqii lafa kaayee uzrii himadhuuti ofirraa lafa kaayee uzrii himadhuuti akka ajaa'ibatti dhiqii tolchii lafa kaayee duuba dhiqii tolchii lafa kaayee yoo uzrii kana himachuu baatan waliin jireenyi ni boorawaa ni hammaata jechuun akka malee cal'iseetuma dantaa isiiti yoo kaja'u taate isinis dantaa isaati yoo kajatu taate danta dantaan kun waan wal miidhaan itti fakkaata miidhaan mataa isaanii cufa waan ebalu miidhu ebalu miidhu ebalullee waan ebalu qofa miidhu itti fakkaata ebalittiillee waan ebalu miitu itti fakkaata. isiinis waan isa miitu inninis waan isii miidhutti fakkaata ammoo miidhaan kanuma cufa lameeni ta'a kanuma jara hundaa ta'a jechuudha yoo tokko tokko gammachiisuu beeke tokko tokko nashaaxiisuu mirqaansuu yoo beeke jidduu jara lameenitti gaflaan gaafsan ni ka'a jechuudha duuba darsa fudhateetuma jibbansi haasidummaan gaflaan qalbiin rahmata dhabuun wanni akkan akkanaa kun jidduu jaraati darsa fudhatee ka'a duuba. duuba anas oduu takka tanuu odeyse keeysatti safiyyaan radiyallaahu anhaa nabiyyi rabbii waliin imaltuu keessatti guyyaa tokko taate jedhe fa'abta'ati fil masiiri fastaqbalaha waya tabki osoo karaa waliin deemu jiran deemsa kana keeysatti booda'a'aante yeroo booda'aantu rasulli isitti as gara gale haala isiin boocuun akkanatti mimmaan dhangalaasti duuba maaliif boochaa yaa safiyyaa maaluma taatee boochaa jeen duuba qaalat hamaltanii alaa ba'iirin baxii'in jetteen yaa rasuul ati gaala rincica ka deemuun dandeenye ka uf duba harkifatu kana irratti na korsiisteemi kana na yaabbisteemi jetteen duuba dan taateetigaa miilaanin lafasi ooba jeeni kanaa'uu gartee dhabuuf teessa miilaan lafa deemuu qabda jee akka isiin gartee mimmaan dhiistee dhiiga boochuun goone jechuudha maal jeen فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيها ويسكتها كالمعتذر لها أبشر جاء وفت أزكبه إممان إراها هاكي لا أرجع حركك كفول الرقبة وسنقى أجابيك حركك كفول إسيت الرقبة حركة رحمتها يجو harka kee ka fuula isiit irra gabba'u san harka rahmataa harka ajaa'ibaati jechuudha laal kamaal haquudhaaf bikka san dhaqu imimmaan irraa haquudhaaf laal imimmaan isii yaaddee boochesan ka isiin aartee boochesan imimmaan san irraa haquudhaaf hoggumaa harki kun gartee asii gama addaa kana akkana irra gaddeemee gama ijaa kana dhiyaate isiin duruu gammaddee beeke duruu mirqaante. duruu wanni isii keessa yayyaa'e irraa dhaabbate jechuudha gammachuu malee mirqaansa malee wanni biraa irraa dhaabbata imimmaan irraa haqee sossobee abshiroo maamii je'een qalbii isiidhaa gammachiise jechuudha duuba haala kana haalli jireenyaa haalli bareedaan wal sossobuu beekuu usrii gartee walitti himatuu beekuu. bargaalli kun bar waan akka ajaa'ibatti fiiguu seeheetiin si yaabbise inumaa bar waan kiyya caaluu seehee'an jecha akkana akkanaa kana fa'a gaa usriimatuun bargaalli kun kan si yaabbise bar makiinaan tun waan korkor jettee aara baastu wayin seehee'an bar inumaa tiyyarra fiiddu seehee jettaan gaa duuba makiinaan sitti kenne tuni ta tiyyarra fiidduun seehe malee ta korkor jettee aara baastuun seene baran. makiinaa korkor jettu ta'aara baastu natti kennite jettee hogguusiin imimmaan gadhiiste duuba ta asii jechuu bichaan aangartee onni jettu bar tiyyaa tiyyarra gartee makiinaan tun jabduudha je'eetiin sitti kenne je'eetu magaa uzrii goggodhee imimmaan irraa haqee haala kanaan yoo sossobe. ni gammaddii gammachuu argamaa jidduu isaaniititti jireenyi isaanii bareedaa ta'a jechuudha ayyib الاعتذار عند الخطأ أفضل أفضل الطرق لصفاء الود وطيب النفوس لب تلتوداف قلبي كان كل كل ليس داف دوغونغورا ولدتي همتون أبشر أنا بل ليس ولنجتون أكوان الرجالة تكو جندوبا كجالل أكان أرقمسيسو تحدث رجل إلى امرأته فأخطأ في حقها قربان تكو هاسوا قد ديسيتما هاسوا بلغو إيه هاسوا يدوبا كما جارتي ساتت بلا ميزان osoo miizana ittiin godhin haasawa guddaa kan itti gadhiise jedhan haasawa itti gadhiisee haasawe haasawe osoma haasawu isii waraane haasawni guddate way fidaa haqa isiidhaa hir'ise haasawa san keessatti duuba ofirraa haasawa sanirraa dhaabbate amma waraaneemi isii tana jee amma ofitti balleeysuu isaa ofitti beekee harka isiidhaa qabe ebeeytaa namni gariin gaa osoma haasawu haasawee haasawee haasawee osoma haasawu bareedina isii fa'arra haasawee funyaan kee kun baxxeedha bar yoo ka jedhu taate haasawa dheeraa kana keessa gaa maal haasawee waan guyyaa aruuzaa haasawee waan guyyaa maalii haasawee waan guyyaa isiin deeysuu yookaan dhaltuu haasawee yookaan garte waan guyyaa isii yeroo garte isii waa dalaydu yookaan waccuu miiccu waan kana kana haasawee baratti waccuu osa karraan baastu barra jazbaa wama bareedaa haasawaa dhufe deemee deemee haasawni barati distiin ta'e hedduu hin mi'ooytuufa. wama adda addaa keessa tutuqa duuba osoma haasawanuu isii tuqe tuqee jechuu ammallee ofitti beeke isii tana tuqee ofitti beeke jennaan achumatti dhaabbatee ka'eetuma harka isii salaame jechuu ooloo bira jiranii beekigaa way fagoodhaa dhufe assalaamu calaykum ebalittii tiyya jee harka isiidhaa fuudhe gaamma amma gaa'ii isii yeroo inni harka fuudhu kana maaltu itti dhaga'ame fagoodhaan dhufne biiruma jira asumatti lafa ol ka'e akkam ebaliyyee je'ee hogguu harka isiidhaa fuudhu hogguu harka salaammatu jechuudha ammoo lafaa ol ka'ee jechuun maaltu itti dhagahama maal haa yaaddu jechaadha duuba hangam yoo kaa'u haa mirqaantu nama ammoo lafaa ol ka'ee harka nama fuudhu طيب دوبا harka fuudhee waan je'een dhiifama naa godhi jeen dhiifama naa godhi jeen duuba kitaaba tokko keessatti wanni an qara'e jeen kitaaba xikmaadha inna al'insaana lammaa kasura kalaamuhu kasura khaxa'uhu jechaa takkan qara'e jeen ilma namaa kana yeroo heddummaate dubbiin isaa yeroo heddummaate dogongora isaattu heddummaataa namni yoo dubbii hedduu gadhiise dogongorri isaanii heddummaata hadiisa daciifaa tokko keessatti kasayyaatiilleen ka macnaa san jabeessu ni jira السكت حكمة وفاعله قليل جلسون جلسين سيدمات بكم سكبات شرايا نمني أمو أكز دلقو نتكاتا لكن معنا دي سبراك يستي وهي جلسين سرك كجلتو معنaa hadiisa biraa kasayyaatiirraa ni jira cal'isuun kun hedduu gartee dubbii heddummeessuu dhabuun khayriidha dhiirtichaaf nama dubbii heddummaatu ta'uu dhabuun cal'iinsa heddummaatutu irra khayri namni haasawa dheeraa ka cal'isuun dandeenye ta'e halkanii guyyaa haasawa dheeraa kana oo ka gadhiisu taate كسر خطأه دغنغور إسات الدمات دغنغور إسات الدمات أجو أسمى هاسون أسمى هاسون أسمى ولين تبتن بودا تبع الربا نما الرب صفا إن شاء الله سومري وأنا صار إيرة تفجج أسمى هاسو جتش بدا غرتي حاسد ما يوكاو جتش هما جتش درا وان توكو توكو فدايتو يوكا جتش دلي متى إساخن ومتى كو فدايتو لتوبا yeroo inni ka'ee harka isiidhaa qabate namni hogguu haasawa heddummeeyse dogongoratu irraa heddummaataa je'een ufumarraa seeqate duuba seeqachiise lalama kofalchiise jechuudha dema achinarraa jettee isiillee ofirraa darbite dema achinarraa akkana naan jettee immoo dem harka kiyyan qabatini deema achinarraan jenneeni waqaalati ghafartu laka lixiibi qalbika wa xusni xadiisika jetteen haasawa bareedaatiin natti haasoyte kanaaf jecha tolina qalbii keetiitiif jecha irraa deebi'een tun gaa dubbii jabdu taanumaafuu siif dhiifama godhe jettee laal isiinis guduunfanii suruuranii wal qabuudhaa miti yoo inni balleeyse ka je'uun taates guyyaa guutuu gartee cinaa ijaatiin laala ooluun isiidhaaf hin barbaachisu jechuudha li'annahu rabbiin guddaan subxaana wa ta'aalaa maaliidhaan wasafamaadha ghafuurun rahiim nama dhiifama isarra barbaade rahmata godhaaf ni araaramaaf irra dabraaf tawwaab je'ama hedduu tawbaa namarraa qeebala innahu kaana tawwaaba eega rabbiin guddaan danda'aan humna qabu caccabsaa waa hundaa hinjifataan mooyaan khaaliqu samaawaati wal ardi dandeettii hangasii qabaachuu waliin yoo namni dhiifama je'een ka namaa dhiisu taate ilmi namaa daciifni kun namaa dhiisi dudiin qabu jechuudha ka ma'asiyaan isaatu irra guutte ka mataa ufiitiifu diliin isarra guutte jechuudha maal yaadatuu qaba ilmi namaa yeroo namni waanaa dhiisi anaa si balleeysee je'een dilii ufii achi garagalee yaadatuu qaba alaa tuhibbuuna an yaghfira allaahu lakum rabbiin isin araaramuu hin jaalattanii jee rabbiin bar maal taatanii namaaf irra dabartanii rabbiin irra isinii dabruu hin jaalattanii jee mee wali qiyaasne egaa nuti namaaf irra dabruun rabbiin irra nuu dabruu eega ka ta'u taate rabbiin irra nuu dabruudha jechaan dubbii laaftuudha miti ibidda duraan namaa kurfeeyse macasiyaa duraan itti gubatta je'ee lafa nuuf kaaye takka sababaa sanii yoo irra nuuf dabre waan xiqqoodha miti jechuudha daa'iman ilmi namaa kana yaadachuu qaba siif hin dhiisu dhiifama siif hin godhu qiyaamatti maalii taata qiyaama maaliyyoo sii godha aboonaa dhiisi obboleessi obboleetitiyya osoo jedhanii siif hin dhiisu qiyaama wal gaafan maalii taana jechuun kun yeroo gartee isin walii dhiistan isiniifin dhiisaa eega rabbiin jee mafhumni kanaa hoo yoo isin waliif hin dhiisin isiniifin dhiisuu jechuu ta'a beek sababaa namni tokko nama tokkoof badii dhiisuudhaatiif jecha rabbiin ta isaallee isaa dhiisa jechuudha. dhiifama sababaa inni isaan jechuudhaatiif jecha hayyee anilleen badii duraan irratti si qabuudhaaf deemu ta itti si qixaaxuudhaaf deemu dhiifama sii godhe jedhe dhiifamni rabbiin namaa godhu jahannam laa tubqi walaa tadar ta foon hin hambisne ta lafee hin hambisne ta morgaa hin hambisne ibiddattii qaama namaa hunda walitti akooytu san isii san jala nama baasuudha bar darajaa xiqqaan seenaa jechuudha kanaafuu. haa yaadatu cufti nama jidduu isaaniititti waa argamanii jaarsaaf jaartii ta'u nama biraa ta'u tolli oolinsi rabbii guddaan yoo irra namaaf dabran nama dhaqqaba sun rabbiin macasiyaa namaa namaa dhiisu macasiyaa namaa dhiisuun jahannam ibidda guddaa san jalaa lubbuu fi uf baasu raxmata guddaa keessa jira jedhanii kana yaadachuu barbaachisaadha jechuudha warra macasiyaa waliin dalagatee addaan deemu rabbii nama hin godhini warra toltu waliin dalagatee jiruun ta'uu du'aan ta'uu sababa dalagatee warra addaan bahu rabbiin waa taasisu جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء